mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'amerika kuri interineti mudusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese mu makuru y'aka kanya kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi turi kumwe na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru uyu munsi isi yose yizihije umunsi mpuzamahanga uzira telefoni ngendanwa mu rwanda zahageze bwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani birashoboka ko umuntu yabaho atayitunze dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi niyerekeza ko noneho iterambere ryihuse kurigeraho nta gushidikanya
uyu ni sina gerard umunyemari w'umunyarwanda uri mu ba mbere batunze telefoni ngendanwa mu rwanda mu rwanda kandi imiryango isaga magana abiri ituye mu kirwa cya gihaya ho mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda ntiyemeranwa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo muri libiya inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yafashe icyemezo ko nta matora azaba muri uyu mwaka ibiganiro ku masezerano y'umugambi wa nikereyeri w'igihugu cya irani bizakomeza birakomeza kuri uyu wa kabiri ivienne muri otirishe haya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya ntimujye kure turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi duhereye muri nigeria iki gihugu cyakiriye inkingo miliyoni ebyiri za covid cumi n'icyenda zo mu bwoko bwa johnson and johnson zitanzwe na finland ubugereki na slovenia fide niyo ngabo abaha inkuru abategetsi ba leta ya nigeria batangaza ko bitegekanije ko izindi ncanco zatanzwe n'ibindi bihugu vy'iburaya zizoshika mu ndwi ziri imbere biri mu muhango wo gutanga incanco umuryango w'ibihugu vy'iburaya wahaye ibihugu vyo muri afurika biciye mu mugambi wa covax watunganijwe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi oms ugenewe guha incanco bimwe mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi kw'isi mu muhango wo gutanga izo ncanco samuela isopi ambasaderi w'umuryango w'ubumwe bw'uburaya muri nigeria yatangaje ko incanco zatanzwe ziri mu zigera ku miliyoni mirongo ibiri za johnson and johnson uwo muryango wahaye nigeria muri iki gihe nigeria ifise incanco miliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana icenda na cumi na bitandatu n'amajana ane na mirongo itanu za johnson and johnson leta y'ico gihugu yatangaje mu kwezi kw'icumi na kabiri k'umwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ko yataye hafi y'incanco miliyoni zari zatanzwe inyuma y'uko zari zataye igihe ico gihugu kiriko gicandaga ahanini abanyagihugu bafise imyaka cumi n'umunani canke irenga abanyanigeriya miliyoni cumi na zitanu n'ibihumbi amajana umunani ni ukuvuga ibice cumi na bine ku ijana by'abanyagihugu bose baramaze kuronka inshansho za mbere
urakoze fide niyo ngabo muri libiya inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yafashe icyemezo ko nta matora azaba muri uyu mwaka thomas kamirindi arakomeza iyi nkuru amatora y'inteko ishinga amategeko n'umukuru w'igihugu cya libiya yarateganyijwe mu kwezi kwa cumi na kabiri gushize ntiyabaye komisiyo ishinzwe kuyategura yayimuriye kuri makumyabiri na kane yo kwa mbere k'uyu mwaka ariko inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho yanze kwemeza iyi tariki ahubwo ivuga ko igomba kwiga no gushyiraho indi gahunda ya politiki yayitoye uyu munsi iyi gahunda nshya iteganya ko inzego z'ubutegetsi ziriho zigomba kubanza kuvugurura itegeko nshinga ry'agateganyo ririho kuva nyuma ya revolisiyo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe itegeko nshinga rishya rizemezwa n'itora ry'akamarampaka cyangwa se referandumu noneho amatora azabe amezi cumi n'ane nyuma yayo umuryango w'abibumbye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byo byifuzaga ko amatora aba vuba aho kuguma mu nzibacyuho zitarangira zirimo inteko ishinga amategeko imaze imyaka umunani muri icyo gihe cyose ariko yananiwe gushyiraho itegeko nshinga rishya zirimo na guverinoma y'ubumwe yagiyeho mu mwaka ushize binyuze mu masezerano y'amahoro hagati y'imitwe ya politiki n'iyitwara gisirikari itabarika yari bifashijwemo na loni none iyi guverinoma nayo inaniwe gukoresha amatora agomba gushyiraho inzego z'ubutegetsi zihamye kandi zihagarariye igihugu cyose cya libiya turacyari muri afurika igihugu cya mali cyasabye urwego rushinzwe imigambi yo kwishyira hamwe mu byerekeye ubukungu mu karere ka afurika y'uburengerazuba bemoa kwisubiraho ku bihano kivuga ko bikabije urwo rwego rwafatiye mali fidel niyongabo nibyo atubwira ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri afurika mu burengero yawe n'urwego uemoa byombi byarafatiye ibihano mari ku itariki icyenda y'ukwezi kwa mbere inyuma y'uko abasirikare bafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bafashe ingingo yo gutebesha amatora mu gihugu urwego uemoa rugizwe n'ibihugu umunani harimo mari rwategetse izindi nzego zijejwe amafaranga zigwegukira guhagarika ico gihugu mari ivuga ko ibihano yafatiwe vyayigize ko ingaruka zikomeye mu vy'ubutunzi leta y'ico gihugu ivuga ko urwego uemoa rutigeze ruyimenyesha icese ku bijanye n'ibihano rwayifatiye menyesha ko irenze urugero kandi biciye kubiri n'amategeko kudeta yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yarakurikiwe n'iyigira kabiri mu kwezi kwa gatanu mu mwaka uheze hamwe na kudeta zabaye muri Guinea na Burkina Faso
amakuru y'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi harakomeje diporomasi ku kibazo cya ukraine abakuru b'ibihugu bamwe bo mu burayi baragenderera uburusiya na leta zunze ubumwe za amerika thomas kamirindi akomeza inkuru perezida w'ubufaransa emmanuel macron yagiye i moscou kuganira na mugenzi we w'uburusiya vladimir putin Macron yabanje kuganira kuri telefone n'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika joe biden ejo ku cyumweru kuri emmanuel macron nk'uko yabibwiye itangazamakuru muri iyi minsi ubusugire bwa ukraine cyangwa se bw'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu burayi buzira guhungabana ariko ku rundi ruhande impungenge z'uburusiya ku mutekano wabwo nazo zirumvikana asobanura ko ikibazo cy'uburusiya atari ukraine nyirizina ahubwo ko ari ikibazo cyo guturana na otan n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi umuvugizi wa perezida putin dimitri peskov yatangaje ko uruzinduko rwa macron ruje rukenewe cyane ariko avuga ko nta gitangaza kiza kuruvamo ati ikibazo ni isobe bikomeye ku buryo kitabonerwa umuti mu nama imwe rukumbi perezida w'ubufaransa azajya no muri ukraine ejo kuwa kabiri naho minisitiri w'intebe w'ubudage olaf scholz yaje hano i washington dc kuganira na perezida joe biden nawe azajya kandi mu burusiya no muri ukraine mu cyumweru gitaha macron na scholz babanjirijwe i moscow na minisitiri w'intebe wa hongiriya victor orban mu cyumweru gishize inzego z'iperereza za leta zunze ubumwe za amerika zemeza ko uburusiya bumaze kugeza ku mipaka ya ukraine mirongo irindwi ku ijana by'ingufu ni ukuvuga abasirikare n'ibikoresho byabo bukeneye kugira ngo bube bwabasha gutera amerika ivuga ko bushobora kugera ku ijana ku ijana hagati muri uku kwezi ariko yanze gutanga ibimenyetso by'aya makuru nk'uko ikigo ntaramakuru ap kibisobanura
tukiri ku makuru yerekeye umugabane w'uburayi ibiganiro ku masezerano y'umugambi wa nikereyeri w'igihugu cya irani bizakomeza ejo kuwa kabiri i vienne muri autrichia fidel niyo ngabo niyo nkuru abagezaho ni nyuma y'uko abajejwe ibiganiro batangaje mu ndwi zirangiye ko bakoze intambwe ku bijanye no kunagura amasezerano akomeye yari yashyitswe ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu impande zegwa n'ayo masezerano zarahuye mu biganiro mu gisagara ca Vienne kuva mu mwaka uheze yamara vyari vyahagaze mu mpera z'ukwezi guheze mu gihe ababijejwe bari basubiye mu bihugu vyabo kuvugana n'amareta yabo chancelier w'ubudage Olaf Scholz atangaje uno munsi kuwa mbere ko ivyerekeye guheraheza neza ibiganiro bizova ku gihugu ca Iran atangaza ko bahaye ico gihugu ubutumwa ukomeye kwiki ari co gihe co gufata ingingo no kugira intambwe aho kuguma birandira yizeye ko abategetsi ba Iran bazohabonera akaryo kubera ata mwanya munini usigaye umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Iran Sayed Katibzade yatangaje ko inyishu leta zunze ubumwe za Amerika zizozana mu gisagara ca Vienne ejo ku munsi wa kabiri arizo zizokwerekana niba bashobora gushika ku masezerano
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu fideli niyo ngabo na thomas kamirindi bayatugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kome kuri facebook na twitter muradusanga kuri vewa radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika duhere mu rwanda kuri uyu munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa abanyarwanda bazitunze baravuga ko bigoye kwitandukanya nazo kubera ko zamaze kwinjira mu mikorere y'imirimo itandukanye umunyarwanda umaranye telefoni ngendanwa imyaka myinshi kurusha abandi ayimaranye imyaka makumyabiri n'ine mugenzi wacu eric bagira ubusa ababwira ibindi kuri telefoni ngendanwa mu rwanda
kimwe cya kane cy'ikinyejana kirabura umwaka umwe gusa kikuzura kuva telefone ngendanwa yagera ku butaka bw'u Rwanda yageze mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'umunani bwana Sena Gerard ni umunyemari ukomeye w'umunyarwanda yabwiye ijwi rya Amerika ko telefone ngendanwa ikigera mu Rwanda yaguraga umugabo igasiba undi Sina ari mu banyarwanda ba mbere baguze telefone ngendanwa namubajije ibyiyumviro bye yagize akimara gutunga telefone ngendanwa dutunga telefone bwa mbere byari ibintu ntabona uko nabinganya mu byishimo kandi binyerekeza ko noneho iterambere ryihuse kurigeraho nta gushidikanya kuko nari maze kubona ko aho naho ndi hose ntashobora kubura ngo hagire ushaka cyangwa nanjye ngire uwo nshaka cyane cyane bijyaniranye n'umuntu ukora bizinesi ngo mbe nabura ibyo byose nahise mbigiramo icyizere kandi uretse no gukora bizinesi no mu buzima rusange uyu ugenda ufite telefone uba wumva ufite byose dore ko n'ubu ngubu aho n'abandi hose ku isi ngengera romingi ihoramo muri telefone yanjye mbese ni ugushimira ikoranabuhanga cyane cyane n'ababa bayitekerejeho uyu munyemari avuga ko mbere y'uko telefone ngendanwa igera ku butaka bw'u rwanda nabwo bitabuzaga abakora ibikorwa by'ubushabitsi kubikora kandi bagatera imbere gusa abona itandukaniro rikomeye ryo kubikora bifashishije telefone ngendanwa ku bwa sina gerard mbere ya telefone ngendanwa byasabaga gukorera mu cyizere kuko yemeza ko byasabaga kuba inyangamugayo cyane ku munsi isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa umunyemari sina gerard yemera ko kibaye ari ikizamini cyo kwirirwa adakoze kuri telefone cyamutsinda biragoye kuko umuntu uziranye na sina gerard ntabwo ushobora kumvura kuri telefone sinjya mvuga ngo umuriro waba uzikiretse ntazi aho pawa banki ziba ntabwo telefone ihora nyireba kugira ngo no mu bwiherero birazwi ko ntawe ukwiye no kuyisiga nk'uko najya mwisiga kumara umunsi wose byaba ari igihano ntabwo yakugize imbata
telefone rwose ni iyanjye none se kugira ngo mbone umuntu yambuze numva bimbabaje numva ntashobora kubyumva niba navuga byo kugira imbata wenda ashimira iterambere gusa ry'abahanga kuko zirikana rya jambo rivuga ngo aho ugera utekereza hariho n'abandi bacunguriraho mu iterambere uretse uyu munyemari ukomeye wumvikanisha ibyiza bya telefone ngendanwa nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine ayitunze n'abakora ubucuruzi buciriritse batunze telefone nyuma ye barayibona nka ndasimburwa mu mibereho madamu asuma uwase nawe wemeza ko bigoye kumara umunsi adafata kuri telefone akora ubushakashatsi bwifashisha cyane telefone ngendanwa kuko uzarebe telefone utayifite nta n'ubwo rwose ubuzima buryoha nta n'icyagenda kuko abenshi tunakorera kuri telefone hari bizinesi nyinshi hari opotunitizi nyinshi dukorera kuri telefone urumva ko rero telefone utayibonye ubwo n'akazi kaba kapfuye bamwe kuri twebwe kuri ngewe rero numva byambangamira cyane kuko amafaranga ninjiza ku munsi biciye kuri telefone ntabanyahombye telefone ngendanwa biboneka ko yarangije kwinjira mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga riyishingiyeho mu nzego hafi ya zose zigize ubuzima bw'igihugu urugero ni nko mu rwego rw'uburezi bwana daniel rwema ni umuyobozi wungirije mu rwunge rw'amashuri rwa kan kigali mu murwa mukuru w'u rwanda ashinzwe imyifatire n'ubupfura by'umwihariko ahangaha mu kigo iyo dukeneye umubyeyi turamuhamagara umuyobozi uri mu rundi ruhande mutegeranye mukeneye kuvugana akuguha amakuru nangwa se yagusaba cyangwa y'umuha nawe uyu kuri telefone umunyeshuri ugize ikibazo ahangaha dukeneye kumenyesha umubyeyi we tubura kuri telefone ni uko ngo telefone hano mu kigo yabaye ubuzima bwacu kwiga ufite telefone ntibyemewe mu bigo by'amashuri abanza n'ayisumbuye ni ukwanga ko zarangaza abanyeshuri cyangwa zikabatera gukora ibindi bihabanye n'amasomo ariko mu rwunge rw'amashuri rwa kan kigali bakavuga ko hari aho biba icyitonderwa ku munyeshuri washaka kujyana telefone ku ishuri abanyeshuri ntibyoroshye ariko turabirwanya mu buryo bushoboka bwose icya mbere iyo biga irabarangaza hari ubwo bayikoresha ibitari byiza mu ishuri cyane cyane ibyo ni ingeso zitari nziza ubwo urumva rero mu ishuri ntabwo ari byiza ariko twashyizeho irenga yobora ko umunyeshuri waba afite ikibazo cyatuma yakoresha telefone ari ku ishuri iyo avuye mu rugo akayizana tumusaba akareba umwarimu muri hafi cyangwa umuyobozi muri hafi akayimubikira akaro ka saa yine bureke tayimu akayimuha akareba uwamushatse cyangwa akavuga n'uwashatse akongera akayibitsa uretse kuyihamagaza kuyitabiraho no kuyohererezanyaho ubutumwa bugufi byafatwaga nka serivisi z'ibanze kuri telefoni icyaduka mu rwanda ubu zirakorerwaho ibintu byinshi ari nako ubuzima bwite bwa muntu burushaho kugabanuka ibi ariko ni rusange ku isi ntibitangaje kwinjira muri bisi cyangwa ahateraniye imbaga ukabona benshi bahugiye kuri telefone bamwe baganiriraho n'inshuti zabo abandi bareba amakuru acaracara n'ibindi biragoye ko wabona uwakwemerera kwitandukanya na telefone umunsi wose ni mu gihe abashyizeho umunsi mpuzamahanga uzira telefone ngendanwa bateganya ko byibura uwo munsi umwe muntu yagira akanya karuhuka abahanga bemeza ko kuvugira kuri telefone cyane nabyo bishobora kugira ingaruka ku matwi no mu bwonko imibare iheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yatanzwe n'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro mu rwanda rura igaragaza ko umubare w'abakoresha telefone ngendanwa basaga miliyoni icyenda n'igice bangana na mirongo inani na rimwe n'ibice mirongo itatu n'icyenda ku ijana rh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
Eric bagira ubusa ndagushimiye kuri iyi nkuru turacyari mu Rwanda imiryango isaga magana abiri ituye ku kirwa cya Gihaya ho muri mu karere ka Rusizi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda ntiyemeranywa n'umushoramari ku gaciro karimo guhabwa imitungo yabo abo baratunga agatoki uyu mushoramari uh, kubateshereza agaciro imitungo abaha ingurane idashobora kubatuza ahandi mu rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokere mutijima yarabasuye adutegurira inkuru ku buso bungana na hegitari mirongo itandatu n'umunani gihaye iri mu birwa bitoya bituwe bibarizwa mu kiyaga cya kivu ku ruhande rw'akarere ka rusizi aha hatuye abasaga agati igihumbi na magana ane bibumbiye mu miryango magana abiri na cumi n'itanu abo batunzwa ahanini n'ibikorwa by'uburobyi ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto busaguka ku ho batuye ndetse n'ubucuruzi buciriritse ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe kuko hari n'abari mu myaka isaga mirongo itandatu y'amavuko bahavukiye bakahakurira kugeza na n'ubu bakihatuye ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli kigali view hotel and apartments limited giheruka kubenguka ubu butaka bwabo muri gahunda yo kubaka hoteli igezweho ndetse cyatangiye kubarura no kwishyura imitungo y'aba baturage ngo bahave bajye gushaka ahandi batura nyamara bo ntibanyuzwe n'uko ibyo birimo gukorwa mfite abana batanu n'umudamu ubwo rero mbona amafaranga ibihumbi magana arindwi bitamvana iwanjye wenda ngo bijye kuntuza ahandi umushoramari araza akaguha miliyoni imwe n'igice cyangwa miliyoni imwe wagera hakurya wa muturage yabura amafaranga yishyura isambu cyangwa se yishyura inzu ubuzima bugasaba ko agaruka hano ku gihaye aratubwira ko ahangaha ubyanjye ntubye byanjye uzahava kandi ngo uzahava ku ngufu za leta mutubwire ukuntu ukuntu umuntu uzava impande n'impande akaza akaguterura mu byawe akakujyana akajya kwangaza ku musozi abo bavuga ko batanze ishoramari ku butaka bwabo ariko kandi bene ryo bakwiye guha agaciro ubutaka bwabo bakabishyura mu buryo buboneye bitaba ibyo bakabubakira ahandi ngewe icyo nabona wenda leta yatugirira neza nuko yaza ikatubwira nti turifuza ko mwakwimuka kwihikirwa tukajya kubatuza aho babona badutuza batiriwe banatugurira byadufasha bidufasha cyane kuko amafaranga baduha ntacyo yatumarira ahubwo ngewe icyo nakunda ni uko wenda nawe amafaranga ye yayareka ariko akajya kunyubakira indi nzu mbega nta n'ibyo namubwiye ntabwo twanze ko batwimura ahubwo bongere amafaranga kugira ngo natwe tubone ahantu tuyajyana icyakora ku ruhande rwa kigali view hotel and apartments limited ibivugwa n'aba baturage byo kubahenda no gushaka kubimura ku ngufu barabihakana Metere Habimana Alphonse ushinzwe ibijyanye no kugura ubu butaka avuga ko abadashaka kugurisha bafite uburenganzira bwo kuguma mu butaka bwabo ni ukuvuga ngo twebwe icyo dusigarana ni ubutaka ibikorwa bye nyir'ubwite abikuraho akabitwara yaba ibiti yaba inzu arayitwara icyo nakubwiye rero cyo kuvuga ngo ibihumbi magana arindwi umuntu yayerekerana he biraterwa n'aho uva n'aho ushaka kwerekera aho ushaka kwerekera niho azagutegeka azakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo ariko mu by'ukuri nubona ntawe wayerekerana ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka nubwo biruko ariko uyu munyamategeko yemereye ijwi rya amerika ko umushinga w'ikigo cy'ishoramari ahagarariye ugomba gukorerwa ku butaka bwose bugize iki kirwa hakibazwa habo batazashobora kumvikana n'icyo kigo ku bijyanye n'ingurane bazerekezwa kugeza ubu kandi haracyagaragara igisa n'urujijo ku by'uyu mushinga kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zivuga ko ibyo kwimura abo baturage ntacyo zibiziho uyu ni bwana ndagijimana ruwi munyemanzi umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mbere na mbere ndagira ngo ko uko kwimurwa ntabwo tukuzi ntabwo tuzi n'abari kubukora abo ari bo ariko nk'uko wabibonye ikirwa cya gihani ikirwa kiri mu mazi ni ikirwa rero duteganya ko cyakorerwaho ibikorwa bya tuwarisime bitandukanye ariko nanone abaturage baho akaba aribo babyungukiramo mbere na mbere abari kwimura ntabwo ubuyobozi bw'akarere tubazi ntabwo tuzi wabahaye ubwo burenganzira ni ibintu bari gukora ku giti cyabo cy'ubwumvikane ngira ngo ni ikibazo cyo gukurikirana nk'ubuyobozi bw'akarere tukamenya imva n'imvano yacyo ariko ntabwo twizera neza ko umuturage wacu ahembwa tureba eh, biturutse ku mushoramari uwo ari we wese bene umushinga ariko bo ibitangazwa n'ubutegetsi bw'akarere ko butazi birimo gukorwa barabifata nko kwigiza nkana metere habimana alphonse ati ibyo kwaba ari ukwigiza nkana kuko wavuga se ko utazi poroje ko ihari gute icya mbere ari wowe wagurishije ubutaka bw'ibanze icya kabiri bakorera mu ifasi yawe uhafite inzego z'ibanze inzego z'ibanze arizo ziguhuza n'abaturage wavuga ko bitazwi gute icyakora icyo nkeka ko yenda ni uko yenda haba hariho abayobozi baje ari bashya bataramurikirwa uwo mushinga ngo babimenye neza ariko igikorwa ku rwego rw'akarere nka institution kirazwi mu gihe ubutegetsi bw'akarere n'umushoramari bitana ba mwana ku igurishwa ry'ikirwa cya gihaya abakihatuye muri iki gihe bo baratabaza inzego nkuru z'igihugu ngo zibarengere mu bijyanye n'inzego z'imitegekere gihaya ni akagari kabarizwa mu murenge wa gihundwe mu mujyi w'akarere ka rusizi ku bw'abahatuye ntibyumvikana uburyo ubutaka bwo mu gice cy'umujyi bugenerwa amafaranga make nk'ayo barimo guhabwa ibibazo nk'ibi bishingiye ku iyimurwa ry'abaturage ku bw'ibikorwa by'ishoramari ariko bitavugwaho rumwe si umwihariko wa rusizi icyamenyekanye cyane n'icy'abaturage ba kangondo na kibiraro muri nyarutarama ya kigali na n'ubu bagisiragira mu nkiko kubwo kutumvikana n'ubutegetsi ku ngurane z'imitungo yabo temistokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
temisitokere mutijima urakoze tujya noneho mu birebana n'amakuru y'imikino siporo n'imikino igikombe cy'ibihugu by'afurika cyaberaga muri kameruni cyarangiye ejo ku cyumweru senegali itsinze misiri kuri penaliti enye kuri bibiri nyuma y'uko ibyo bihugu byombi birangije umukino binganya ubusa ku bundi ni ubwa mbere senegali itsindira igikombe cy'ibihugu by'afurika mu mateka yayo yari imaze gutsindwa mu gice cya nyuma cy'iryo rushanwa inshuro ebyiri zose mugenzi wacu fide niyongabo yavuganye na tarisisi harerimana umushakashatsi mu mikino uh, n'imico ya olympique centre africain d'etude olympique gifite icyicaro i yawunde muri kameruni niyo nkuru tugiye kubagezaho cyane cyane intsinzi ya senegal kuko twari tuyikeneye kandi ni icubahiro muri afurika sise umumenyereza ni ukwibutsa yuko yari yaragerageje arakora ajya mbere no muri karde finale y'igikombe cyo ku isi ni umuntu aciye ubwenge yakinye mu migwi ikomeyekomeye mbere y'icyizero federasiyo senegal yamuhaye ni byiza cyane mukaba muzi yuko gukoranya abo bantu bava hanze ukagira umugwi abakinnyi bose batari no muri senegal biragoye ni ukuvuga rero ni amahirwe icyo gihugu cyagize ariko gifise umumenyereza akomeye cyane azi ubwenge yarapfutswe arabyemera asanzwe abizi kuko yari n'umukinnyi w'icyo gihugu akaba n'umukinnyi yakinnye nko mu migwi ishika indwi i buraya nta kintu na kimwe rero cyari kimuteye ubwoba muri rusange ubona umupira wagenze gute n'igihugu cyakiye icyo gikombe cya kameruni ni ugushimira ubwa mbere kameruni kuko ntibyari byoroshye gutunganya iryo higanwa muri ibi bihe by'ubukene n'ibi bya korona ikindi nacyo twavuga ni uko mwarabonye yuko afurika ifise abakinnyi benshi cyane utugu duto duto nka za komorika ni ukuvuga nabo baza bava ngo bavuye hanze baraza ugasanga mbere imigwi mito mito bita ngo ni mito mito yo muri afurika irababirishije icuya hari ibitagenda neza muri afurika ariko muri rusange umupira w'amaguru umeze neza muri afurika kandi hari ibihugu biriko birakora cyane ni byiza cyane tugarutse kuri sise mwavuze ko habaye ibinebaguro bakamunebagura umuntu yitegereje arabona kenshi usanga nk'abamenyereza muri afurika ari abanyaburaya abazungu kuba ari umwe mu migwi mikeyi nibaza nserukiragihugu muri afurika ifise abamenyereza bavuka muri ivyo bihugu nyene si ikintu co gushira imbere co guhayagiza bakamufata mu mugongo aho kumunebagura ubungira kwaza n'intsinzi bizogabanuka urumva niko bimeze fize urazi ko ibihugu byo muri afurika niyo umukinnyi abonetse baca agenda nka zidasubira kuboneka agaca ziburaye akagira gute ariko amahirwe ya sise nta muntu n'umwe ashobora kumukanga yarakinye yashitse kure senegal yarayikiniye mu gikombe cyo ku isi kandi mbere bashika kure hanyuma yarabaye muri paris saint germain akina muri za birmingham nta kintu rero cyotuma adashobora guteza imbere eh, umugwi wiwe kanatsinda n'abo bakinnyi bava hanze baba bazinanye arazi ingene bavugana hanyuma rero yarimya amatwi amuvuga nabi no mu gihugu rero cyane cyane federasiyo iramushigikira ibyo ni ibintu rero bikwiye kuba akarorero bigatuma yuko haba umwizero mu bamenyereza bo muri afurika n'abantu bakamenya yuko umuntu bashobora kushikana umugwi kure mu kurangiza kenshi ibihugu biba byateguye ibikombe nk'ibyo nk'igikombe cy'ibihugu bya afurika kiba cyashizemo uburyo bwinshi mu kubaka ibibuga eh, n'ubundi buryo ibibuga amahiganwa nk'aya aheze mubona babibungabunga cyangwa kenshi bica byononekara ni ikihe cyokorwa biragoye cyane ariko twavuga yuko ubu ko hari eto ariwe perezida wa federasiyo eh, muri kamerune akaba ari n'umuhinga yarakinye n'abandi bategetsi bazoza bo kumvikana neza bakumvikana na leta ba- kuko muri kamerune barakunda umupira w'amaguru bakaraba ingene botunganya neza ihiganwa ryo hagati mu gihugu kuko eh, ni ingorane zikomeye cyane n'ibindi bihugu ikibazo rero dufise muri afurika ubu urabona ko amashampiyona agoyagoya ya amakipe akomeye komeye ntakiboneka abakinnyi bose baca bigira ubu dusigaye turabaza liverpool dusigaye twirabira gusa shampiyona yo mu bwongereza ariko tukibagirwa iri mu- mu gihugu hagati imbere ugasanga n'abantu bariko barasubiranamo abatwara amafederasiyo ni byinshi cyane ariko eh, nibaza ko cote d'ivoire bazoba bamaze kuronka ibibazo kuko nabo barafise ikibazo cyane cyane mu ihiganwa rizo kwirikirana bazoba bafise ibibuga byiza mbere bagatunganya n'inkino neza murakoze cyane turabashimiye urakoze nawe fidele tukivuga ku nsinzi y'ikipe ya senegal umugenzi wacu venuste nshimiyimana amaze kuvugana n'umunyarwanda placide muhigana umaze imyaka myinshi muri senegal abanza kumubaza uko iyo nsinzi yakiriwe
bayitegereje cyane bishimye bishimye umva nibwo bwa mbere nibwo bwa mbere senegal yafata kiriya gikombe ariko si ibyo byishimo biragaragara bite wabonye uko umupira wagenze wabonye uko abaturage babyutse uyu munsi bifashe mu mujyi byifashe bite urabona kubera ko igikombe bagitsinze bahawe konje bahaye ko- bahawe konje mu mujyi hose hatatse amabendera mu muhanda basize amarangi y'igihugu hose hose nyine bishimye cyane yego ariko se nkawe waraye ujya kureba umupira aho warura aho ngaho utuye kubona senegal yanganyije na misiri kugeza ubwo bageze ku mapenaliti icyo gihe cy'amapenaliti kigeze mwabikurikiraga mute imitima yanyu yari yifashe ite igihe cy'amapenaliti abantu babonaga bihebye babonaga bihebye bumva ko aba- abanyamisiri ba- ba- barusha gutera penaliti neza ko baza kugira ibyago bakananirwa ku- ku gutsinda bari bihebye ariko baje gutsinda nyine nk'ubu ngubu mu gihe iyi kipe igitegerejwe aho ngaho i Dakar muri Senegal urabona abaturage benshi bagiye kuyakira ku kibuga mbese bari ku mihanda harakorwa iki hateganyijwe iki igiteganyijwe ni uko uyu munsi ba- abasenegali bahawe konje bahawe konje baraye bi- bi- bishimisha nyine baraye bazenguruka mu mihanda hose babyina ba- baririmba ubu bari kuruhuka nyine bari kuruhuka bategereje iyo kipe Placide Muhigana umunyarwanda uri mu murwa mukuru wa Senegal Dakar ndagushimye cyane Jere Jeff Eh, ni igihugu ushimiye ni igihugu ushimiye nyokoboko ubwo ni- ni ni wowe ukoze ni wowe ukoze nyokoboko ejo kuwa kabiri nibwo perezida wa Macky Sall azakira abakinnyi b'ikipe y'igihugu kimwe n'abayigize bose azaboneraho akanya abahe imidari y'ishimwe Senegal ibaye igihugu cya cumi na gatanu cya Afurika eh, gitwaye igikombe cy'ibihugu cya Afurika venuste nshimiyimana ndagushimiye kuri iyi nkuru ari nayo itugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu reka mbararikire n'ibindi biganiro biza gukurikira eh, mbamenyesha ko urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ishami rya rusha rwategetse ko abanyarwanda umunani bari boherejwe gutuzwa muri nigeri ku bw'amasezerano icyo gihugu cyagiranye na loni basubizwa yarusha ku cyicaro cy'urwo rwego ibyo bikubiye mu cyemezo cy'umucamanza w'urwo rwego yafashe kuri uyu wa mbere inshuti rero mwari muduteze amatwi reka mbashimire mwese kuba mwakurikiye radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimira n'abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma joril afatanije na diodone cyubahiro kuri mikoro ho mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi muri ibi biganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije tubifurize rero kugubwa neza aho muherereye hose mukomeza kandi gukurikira ibiganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika